Hii ni redio Hijwi ya Amerika. ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda muramutse inshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi ni kwa kabiri itariki mirongo ibiri n'umunani kwezi kwa mbere umwaka wa bibiri na mirongo ibiri muri kumwe na frederic nkurikije ishirahamwe mpuzamakungu rihanira agateka muntu human rights watch rivuga ko ikigo ca gikondo mu rwanda kijanwamwo abana batagira aho baba gihonyanga agateka k'abo bana cyane urya kunywa amazi ugakubitwa ukajya kurya ugakubitwa kuri tuwarete ugakubitwa ahantu hose mu kugera kwa kabuga nagiye kugera mu gihodi cy'inzererezi nkubiswe n'abantu nk'icumi naragiye abasekirite baba bahari barankubita uyu ni umwe mu bana bahoze baba mw'ibarabara inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye ibisigarira by'abantu bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri mu burundi inkuru y'urupfu rw'umurundi yabamwe kampi impunzi mu gihugu ca tanzania hamwe n'inkuru yerekeye urubanza muri sena ya amerika rwerekeye ibirego perezida trump yagirizwa turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloyize bigirimana muramutse neza aloyize maramutse frederike turayahera muri izo mburano nyene sena ya leta z'ubumwe za amerika ku munsi wa gatanu w'indwi izokwemeza canke ihakane nimba yotumako ivyabona mu mburano ku vyaha vyagirizwa perezida donald trump ariko hasigaye kumenya nimba hari abarepublikani bakwiye baziyunga n'abademokrate mu gusaba ko ivyo vyabona bitumwa ko muri urwo rubanza umusenateri yatowe ku gatwe kiwe muri leta ya mene agnews king yashikirije ko abasenateri b'abarepublikani cumi canke barenga bashobora kuzotora bemeza itumwa ko ry'ivyabona hamwe n'inzandiko z'ivyabaye ibi ni mu gihe ikimenyeshamakuru the new york times candikira aha muri amerika cyatangaje ku munsi w'imana ko john bolton yahoze ari umujenama muri perezidansi ya amerika yanditse ko trump ubwiwe yamwibwiriye ko yahagaritse imiliyoni amajana atatu na mirongo icenda n'imwe z'imfashanyo ya gisirikare yari igenewe ikirene gushika ico gihugu gitangaje ko gitanguje amatohoza kuri Joe Biden. Joe Biden yigeze kuba icegera ca Perezida Obama, ni umudemokrate bashobora kuzohiganwa mu matora yo muri uyu mwaka. John Bolton yashikirije ko mu gihe yotumwa ko gushikiriza ivyazi kuri iyi dosiye yiteguye kwitaba sena ya leta z'ubumwe za Amerika. Leta z'ubumwe za Amerika izotuma izoguma ku ngingo yayo yo kugabanya abasirikare ku mugabane wa afurika naho ibindi bihugu bivuga ko amerika ikuyemo akarenge bizogorana kurwanya iterabwoba umushyiranganje w'ubufaransa agejwe kwivuna abansi florence perry yasabye ejo ku munsi wa mbere amerika kubandanya gufasha kurwanya iterabwoba mu mubonano yagiranye n'abategetsi bo mu gisirikare cya amerika i washington umushikiranganje wo kwivuna abansi wa amerika mark esper yashikirije ko amerika ifise ibindi vyihutirwa vyo gukora mu bundi burere bw'isi abategetsi ba amerika bashikirije ko bifuza kugabanya abasirikare bashika ku bihumbi bitandatu bari ku mugabane wa afurika
washington ijwi rya amerika perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yaremereye ubushinwa imfashanyo iyo ari yo yose ikenewe yo kurwanya umugera wa korona umaze guhitana abantu mirongo umunani n'umwe mu gisagara ca wuhane aho uwo mugera watanguriye ni mu gihe umushikiranganji wa mbere w'ubushinwa li kekiange yagendeye ico gisagara ejo ku munsi wa mbere kubonana n'abajejwe amagara y'abantu no kurondera inyishu kuri uwo mugera umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms dr tedros gebrehus nawe yashitse i beijing ku murwa mukuru w'ubushinwa ejo ku munsi wa mbere aho agiye kubonana n'abategetsi b'ico gihugu kuganira kuri uwo mugera ibiharuro vya nyuma bimaze gushikirizwa n'abajejwe amagara y'abantu mu bushinwa bivuga ko abantu barenga ibihumbi bibiri n'amajana indwi bamaze kwandura uwo mugera korona muri afurika abasirikare batandatu ba cade barishwe abandi icumi barakomereka baguye mu mutego batezwe na boko haramu mu karere k'ikiyaga cade ejo ku munsi wa mbere umukuru w'ibiro bikuru by'intwaramiheto w'igihugu cya cade tahel erda yashikirije ko abo basirikare bishwe bari mu bikorwa byo gukizura akarere mu mezi aheze ibitero by'intagondwa z'abayisilamu byariyongereye muri ako karere k'ikiyaga cade gasangiwe na kamerune niger hamwe n'igihugu cya nigeria
washington ijwi ry'amerika amaleta y'abanyaburaya ntavuga rumwe ku bihano byofatirwa perezida wa venezuela nicolas maduro na leta yiwe mu gihe umukuru w'inama nshingamateka yuwani guaido yitangaje ko ari we perezida ari mu rugendo i buraya gusaba gushyigikirwa n'ibyo bihugu bubaye ubwa mbere guaido agendera akarere ka buraya mu gihe ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa buraya byemeza ko guaido ari perezida w'imfatakibanza kandi bakemeza ko maduro ahonyanga agateka ka muntu banse gukurikiza ibihano perezida donald trump yafatiye icyo gihugu amerika hamwe n'ibindi bihugu byo ku mugabane wa amerika bishyigikiye guaido byarananiwe kugondoza igisirikare cya venezuela gushika ubu kikiyoboka maduro naho mu gihugu cya mari abasirikare bashika mirongo ibiri barishwe mu gitero cyakozwe ku munsi w'imana mu ikambi y'igisirikare nk'uko amakuru yatangajwe na leta y'icyo gihugu abivuga gushika ubu abakoze icyo gitero ntibaramenyekana itangazo ryasohowe na leta ya mari ivuga ko abakora ibitero by'iterabwoba binjiye muri iyo kambi iri hafi y'igisagara cya sokoro baca bica abasirikare bongera basambura n'ibitari bike imirwi ya kisilamu ikorana n'umugwi w'iterabwoba al qaida yama yakoze ibitero mu ntara zo hagati no mu burengero bw'icyo gihugu cya mali
urakoze haroyiza ku makuru uheje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika rizamenyanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka afurika ibiyaga binini umurwi severe ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ejo ku munsi wa mbere waratanguye ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu rwimo rwo mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri ku mutumba w'ukirasazi wa komine shombo aho ni mu ntara ya karuzi inkuru ijwi ry'amerika ryaronse rifashijwemo n'abakunzi baryo mu burundi tuyishikirizwa na desire hatungimana ari i kigali mu rwanda mu ijambo ryo gutanguza ivyo bikorwa vyitabiriwe n'abashingamateka abakenguzamateka b'uburundi hamwe n'abanyagihugu bo mu ntara za gitega na karusi uwurongoye mu ko ibinogo vyatawemwo abantu umaze kumenya kuza kubereka biryamyemwo abarundi n'abarundikazi batandukanye bo mu miryango itandukanye bo mu bwoko butandukanye bishwe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na kabiri ese imana yodufasha amosozi yo ku mutima no ku mubiri abarundi benshi bagendana haciye imyaka irenga mirongo ine ibinogo bigera kuri cumi na bine biri ku mutumba bukirasazi hafi y'uruzi ruvubu biharugwamwo abarundi bagera ku bihumbi indwi nk'uko amatohoza yakozwe na severa bivuga petero karavenda yicariye arongoye uwo mugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi akavuga ko n'aho ico kibanza kiri mu ntara ya rusi abagihambwemwo mu kivunga baza bavuye mu ntara ya gitega abatwumva bamenye ko abiciwe ngaha bagatabwa mu binogo benshi baza baturuka mu ibohero rikuru rya gitega muri abo baza baturuka mu ibohero rikuru rya gitega hari abaza bapfuye hari abaza bakomeretse mu byo tugeze ko gutohoza turazi ko hari n'abatawe mu binogo bagihema bagihema ibyo tubibwirwa n'abakiriho babibonye tukarisoma mu bitabo tukarikura ku bantu bakiriho bamwe banyonga za mashini zifurira abatawe mu binogo ico gikorwa co gutohoza ku biciwe ku mutumba bukirasazi ni ic'ibanze nk'uko bisigurwa na ndayicariye akavuga ko umugwa arongoye uriko wisunga igitabo canditswe na ekleziya katolika gitomora bahambwa ikivunga kuri uwo mutumba ngira mvuge nti ikigo tuje gukora ni igikorwa cya mbere icyo twakwita mu gifaransa faze ya mbere tukaronka uburyo tuzobandanya ko tuzasaba leta kuko ngaha ku ruvubu muri komine shombo ya karusi kuri uyu mutumba bukirasazi ntihari abantu igihumbi gusa kimwe ntihari abantu ibihumbi bibiri gusa ntihari abantu ibihumbi bitatu gusa ntihari abantu ibihumbi bine gusa mu bitaro dufise tugeze nibyo tuje gutohoza ku bantu baba bababa ibihumbi ndwi bajyamye mu binogo biri ngaha icyo gitigiri cy'ibihumbi ndwi kiri mu gitabo cyasohowe na ekleziya katolika igitabo abazokirondera bagisome cyitwa ubuzima bwa patiri michel kayoya ku rupapuro rwa mirongo ibiri na gatanu niho batubwira abantu ibihumbi ndwi bashobora kuba barenga bavimugera na hamwe na dondagura itanguzwa ry'icyo gikorwa cy'umugwi seveye cyari cyitabwe na baburamatari b'intara za karusi na gitega cyo kimwe n'userukira igihugu cya nigeria mu burundi na bamwe mu baserukira uburundi mu bindi bihugu abo bose bipfuriza umugwi seveye gushikana uburundi kukuri ku vyabaye mu burundi muri kahise ataho uhengamiye igikorwa nk'iki umugwi seveye uheruka kukirangurira muri komine kamenge iri mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura aho hatowe ibisigarira by'abantu barenga amajana abiri bahuye n'ugwimo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane nk'uko vyatangajwe n'uwo mugwi ico gikorwa kirangiye
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ishyirahamwe mpuzamakungu rihanira agatekazina muntu human rights watch risaba leta y'u rwanda gufunga ikigo ca gikondo kijanwamwo abana batagira aho baba iyo raporo ivuga ko muri ico kigo agateka k'abo bana gahonyangwa idonido inkuru eric bagirubusa igihe cyose tuzaba tukiba ku mihanda bazadukubita ayo si amagambo y'umunyamakuru ahubwo namwe mu magambo agaragara kuri paji ya mirongo ine na kane y'icyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu human rights watch ufite icyicaro muri amerika wakoze ku kigo cy'inzererezi cya gikondo hazwi nko kwa kabuga mu mujyi wa kigali ni amagambo human rights watch ivuga ko yabwiwe n'umwe mu bana bafatiwe i kigali mu buzererezi bakajyanwa igikondo ni icyegeranyo human rights watch yahaye umutwe ugira uti mu rwanda ifungwa ry'abana ritubahirije amategeko iki cyegeranyo kigiye ahabona muri uku kwezi kwa mbere bibiri na makumyabiri kiranenga bikomeye imibereho y'abana b'inzererezi bafatwa bakajyanwa mu kigo cya gikondo kuko ngo aho kubagorora bakorerwa ibikorwa bihabanye n'ibya kimuntu iki cyegeranyo cya human rights watch kiributsa ko kije gikurikira ibindi byegeranyo nk'icyo mu bihumbi bibiri na gatandatu bibiri na cumi na gatanu ndetse n'icyo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu giheruka ku bigo by'inzererezi birimo gikondo muri ibyo bigo havugwamo ikibazo human rights watch yita ko kiri rusange cyo gukubitwa ku babigezemo uyu muryango uvuga ko guhera mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi mu rwanda hashyizweho gahunda zo kurandura ubuzererezi byubahirije amategeko nyamara ngo siko bimeze kuko ngo ibikorwa byo gufunga binyuranije n'amategeko bikomeje ndetse no guhohotera abatabwa muri yombi barimo n'abana uyu muryango uvuga ko wavuganye n'abana mirongo itatu bari hagati y'imyaka cumi n'umwe na cumi n'irindwi bafashwe bakajyanwa mu kigo cya gikondo hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa cumi mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda kwirinda uretse abo kinagaruka ku bagenda bagaragaraho imyitwarire mibi indaya abanywa ibiyobyabwenge abasabirizi abazunguzayi bagiye bafatwa bakamara igikondo amezi agera muri abiri kandi bakahava nta gisobanuro gishingiye ku mategeko ikavuga ko yasanzwe ku guhohotera abana kwaratangiye ubwo igipolisi n'abandi bashinzwe umutekano barimo abo ku rwego rw'akarere bazwi nka daso bafataga abana bo ku mihanda ivuga ko hari abana bayibwiye ko bakubitiwe gikondo nyuma yo kugezwayo bamwe kandi ngo bakihagera bamenyeshwaga ibyo baregwa hakanabaho n'abatarabashije kwemererwa kubona babunganira cyangwa se abandi bantu bo mu miryango yabo mu bana mirongo itatu babajije abakoze icyegeranyo bemeza ko makumyabiri n'umunani babemereye ko bakubitiwe gikondo human rights watch kandi ikavuga ko aho gikondo baba mu byumba babyigana batisanzuye abo bana ngo bavuga ko uburingiti biyorosa na matera baryamamo ziba zirimo ibiheri abandi bakavuga ko bemererwa koga rimwe mu cyumweru ndetse bikanabagora kujya mu bwiherero no kubona serivisi z'ubuvuzi Human Rights Watch igasa n'iyibutsa u Rwanda ko kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe nk'igihugu cyashyize imikono ku masezerano y'umuryango w'abibumbye arengera uburenganzira bw'umwana yakagombye kubahirizwa. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko n'abavanwe igikondo bakoherezwa mu bindi bigo by'igororamuco bavayo bakongera kwisanga mu buzima bwo mu mihanda kubera ko nta bushobozi baba bagenewe bwabafasha mu miryango yabo yegwe batanitaye ku kuba ngo baba babwiwe ko nibongera bazatabwa muri yombi. cumi na barindwi mu bana babajijwe ngo bemereye Human Rights Watch ko basubiye mu buzererezi ikavuga ko ibikorerwa abana bajyanwa igikondo bihabanye n'amasezerano nyafurika arengera uburenganzira bw'umwana yibutsa ko mu kwa karindwi bibiri na cumi n'icyenda komisiyo y'igihugu y'u rwanda irengera uburenganzira bwa muntu yasuye gikondo ikagaragaza ikibazo gihoraho cy'abana bo mu mihanda ariko ngo uwategekaga gikondo yavuze ko iki kibazo kitabonerwa umuti n'ibigo by'inzererezi ku bwa human rights watch leta y'u rwanda yagombye guhita ifunga ikigo cya gikondo ikanahagarika ibikorwa bya hato na hato byo gufata abantu bakajyanwa mu nzererezi human rights watch kandi igasanga abategetsi b'u Rwanda bagombye guhita barekura bari igikondo bose kandi hagatangizwa iperereza ryigenga ku buryo wabigizemo uruhare wese yagezwe imbere y'ubutabera igasoza isaba akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bw'umwana kubaza leta y'u Rwanda impamvu uburenganzira bw'umwana mu gihe ngo bwagombye kuba bwitabwaho by'agaciro ndetse no mu cyubahiro nyuma yo gusoma iki cyegeranyo twashatse leta y'u rwanda ngo twumve iki kivugaho ku murongo wa telefoni ijwi rya amerika yahamagaye bwana johnson businge minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta maze ntiyitaba telefone ye ngendanwa ubutumwa bugufi twamwoherereje haba ku butumwa bugufi busanzwe haba no kubwo twanyujije ku rubuga rwa whatsapp bitugaragarira ko yabusomye nyuma y'iminota itanu bumugezeho maze akaryumaho ijwi rya amerika kandi ntiyabashije kuvugana n'abakoze icyegeranyo muri human rights watch ntitwabashije kubona abana bafungiwe igikondo ariko twavuganye n'abantu bakuru bahatambutse twibanze ku byo human rights watch ivuga bihakorerwa duhereye ku gukubitwa gukubitwa byo ni ibintu mbega biba bikomeye nabyo cyane ku buryo ushaka kwira ku inshuro zigera kuri makumyabiri ntabwo ari ugukabya umva cyane urya kunywa amazi ugakubitwa ukajya kurya ugakubitwa kuri tuwarete ugakubitwa ahantu hose mu kugera kwa kabari barankubita na generali nawe arankubita w'igipangu ngera no mu gihodi nabwo konseye uba ukiyoboye nabwo aradukubita naho se ku kibazo cy'uburyamo human rights watch itunga agatoki abavuga ko bahanyuze bakivugaho iki mu kuryama hariya bagenda babatsindagira mbese hari abarara ku bikuta bitewe n'ibyaha babafatiye ubundi uko muje barabatsindagira mbese ni ukuryamisha urubavu guhindukira ubwo nimba mugiye guhindukira muhera kuwo hakurya iriya agahindukira n'abandi mukagenda muhindukira kubera ukuntu muba bemeza ko batambutse igikondo bakavuga ko hari utwanagereza aheza ni muri gereza nibe no muri gereza kwa kabugo harenze gereza bitewe n'uburyo bimeze rwose ijoro y'iribazo urisangamo nk'amajoro nk'icumi so kugira ngo njyane y'umwaka umwe ngewe wanjyana imyaka itanu imageragere mu bihe bitandukanye leta y'u rwanda yakunze kwamaganira kure ibyegeranyo by'umuryango wa human rights watch ivuga ko bigamije guharabika ikavuga ko mu bigo by'inzererezi na gikondo irimo ndetse n'iby'igororamuco bitanga umusaruro kuko ngo ababitambutsemo bahigira gahunda z'uburere mboneragihugu ndetse na gahunda zo kwiteza imbere ikiringiti cyawo umuntu ugorora akugorora mu nda Human Rights Watch kavuga ko ibyo Kigali ikora isakuma bafatwa nk'abadakenewe mu mujyi ari ukugira ngo ikomeze kugira isura nziza mu ruhando mpuzamahanga eh bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru y'iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushyikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
umuntu umwe yarishwe arashwe mu gitero cy'abitwaje ibigwanisho bataramenyekana abandi batatu barakomereka aho bariko baranyaga umudandaza yakorera mu ikambi ya nyarugusu mu gihugu cya tanzania umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika muri tanzania james jovina yaragendeye iyo kampi adutegurira inkuru icyo gitero cyabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa mungu itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa mbere umwaka wa bibiri na mirongo ibiri aho abagizi ba nabi bataramenyekana bateye mu izoni y'icyenda n'izoni y'umunani mu nkambi ya nyarugusu uwishwe ni umwana w'umwigeme afite imyaka cumi n'itandatu aho yari karagerageza kwitabara yari umwana w'uwo mudandaza abagizi ba nabi bari ko barahiga ko amafaranga abandi batatu bakomerekeje harimo uwo mudandaza baciye batwarwa mu bitaro aho nyene mu nkambi abo basuma batwaye amafaranga amatelefone hamwe n'ibindi bintu bitaramenyekana gitigiri cyabyo ico gitero kibaye nyuma y'amezi atatu yari haciye atabugizi bwa nabi bujanye n'ubusuma bwariherutse kwibonekeza mu nkambi ya nyarugusu umwe mu babanyi b'uwo muntu yatewe avuga yuko ico gitero cyabaye amasaha ane n'igice yo mw'ijoro baraje barasitura ku rugo barinjira baramufata umuhungu wiwe ngo acava mu nzu amoreka itoroshi kandi avuze induru baca baramurasa amuvuna amaguru baca baragenda no ku yundi batoye amatelefone asanzwe akoresha akazi amatelefone ngo ashika nkane n'amahera numvise ko tagitigira umuntu azi kiretse wenyene wibwe kindi naco baca bumva induru hakurya kwibara mu rindi zone baca badugayo baca bisunga aho hantu ivugiye batora serugo barakubita umukobwa waho yiruka mu cumba baca bamurasira iyo yugaye mugaye apfiriye aho hari umwe bakomeretse hariho abapfu uwo yapfuye bumva ibintu bimeze nk'uko bivugwa yuko igipolisi cyahasitse haciye amasaha make abo bakozi ba nabi bamaze kuhava icyo bakoze ni ugutora birombora bivamwo amasoro no gutwara inkomere mu isibitari gusa nyuma n'abapolisi baraje baje hasi akanya tubona ko bakurikiranye ntawe bakurikiranye abo bantu icyo bikoze gusaba abapolisi bahagiye baratubona ibyo bitaho ngo ni ibirombora bijya biduye by'amasoro bivamo bimwe mu masoro bitora barabitwara ndetse no mu gitondo bahazindutse hazinduka umutwara abapolisi mu ikambi nyarugusu hazinduka uhagarika iyi kambi ni ukuvuga mu kuba amakazi asanzwe iyi kambi bose bahashyitse hariho abazungusungu babonye basanzwe barongoye iyi kambi ku rwego rw'impunzi bahashyitse ni ibintu biguma byisubiza biguma byisubiza nta nyinshi tubonana ni ingorane ingorane rero umurongozi mukuru w'igipolisi mu gihugu cya tanzania simon siro mu ntango z'ukwezi kwa cumi umwaka uheze bibiri cumi n'icyenda yarakoze inama muri iyo nkambi nyine ya nyarugusu aho yariko atanga ubutumwa ku mpunzi ziharurwa mu majana zitabiriye iyo nama ku bijyanye n'ibitero by'abagizi ba nabi byaba byabaye mu nkambi zanduta nyarugusu na mutende no mu baturanyi bazo yongera amenyesha ko hazokorwa isakwa rinini ry'abagizi ba nabi ariko iyo ngingo ntirashirwa mu ngiro gushika n'uno munsi zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nyarugusu isaba leta y'igihugu cya tanzania gucungera umutekano bikwiye kubera icyo zahunze ari umutekano muke iyo zahungiye naho zigasanga naho nyene ari kwa kundi abantu ngaha turina ubwoba cane burenze hanini rero nk'ubu dufatiye nk'ivyo bintu vyaraye bibaye umuntu agasangwa mu nzu akicwa akaraswa ku bintu vy'impamvu zitandukanye natwe vyaciye bidutera ubwoba nka bamwe bamwe izo ngorane zamushikiye bamwe bamwe ziramaze kudushikira rero ibyo bintu biraduteye ubwoba cyane nicyo gituma dusaba amashyirahamwe n'abaturongoye n'abadukurira bagira icyo badufashije nk'abantu babona ko koko dufise ingorane kuko abantu ngaha kenshi benshi twahunze ku ngorane zitandukanye leta ya tanzania irabona ko umutekano urakwiye ugiye kuraba nko mu ikambi yacu hari igituwo kimwe ni ukuvuga kirindiro kimwe cy'igipolisi no kuri icyo kirindiro ntigikwiye gusaba yuko bongera abajejwe umutekano abajejwe umutekano umutekano ntabwo ngo tutura turarira ata nkaho dufise kandi abarengana bafise ibikoresho bicira umuriro leta y'igihugu cya tanzania yaruguye amasoko makuru n'ayandi yose mato mato n'abadandaza bose bakorera mu nkambi z'abarundi arizo nduta nyarugusa na mutenderi ku mpamvu z'umutekano muke w'amabibonekeje naho biri uko harimwo bake bake babandanya n'urudandazwa mu mpisho benshi muri bo bakorera mu mazu yabo mu mazone batuyemwo kuva mu nkambi ya nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
urubanza rwa perezida donald trump muri sena y'amerika ejo ku munsi wa mbere wari umunsi wa kabiri w'abanyamategeko bamuburanira bavuga ko ari umwere inkuru twateguriwe na thomas kamirinde abadepite barindwi batumwe n'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress gushinja perezida trump muri sena bashoje ibisobanuro byabo ku wa gatanu bukeye ababuranira perezida trump nibo bari batahiwe umwe mu bakuriye itsinda ryabo pat cipilone usanzwe ayobora abajyanama mu by'amategeko muri perezidansi white house yafashe ijambo amasaha abiri avuga ko nta cyaha perezida trump yakoze avuga kandi ko nta kimenyetso na kimwe gifatika abamushinja berekanye cyakwemeza ko koko hari icyaha yaba yarakoze yasobanuriye sena ko bazayereka neza rwose bidasubirwaho ko perezida trump ari umwere ababuranira perezida trump bafite iminsi itatu yo gusobanura uburyo bazamushinjura nyuma yabo abasenateri bazaba bafite amasaha cumi n'atandatu yo kubaza ibibazo impande zombi ziburana ni ukuvuga uruhande rw'abadepite bashinja perezida trump n'ababuranira perezida trump nibasoza ibyo bibazo bashobora gukora itora ryo kwemeza niba sena izahamagaza abatangabuhamya bashya abademokarate bashinja perezida trump barimo barotsa igitutu bagenzi babo bo mu ishyaka ry'abarepubulikani kugira ngo bemere abatangabuhamya bashya n'ibimenyetso bishya umwe mu bo abademokarate bifuza ko ajya gutanga ubuhamya muri sena ni john bolton wabaye umujyanama wa perezida trump mu by'umutekano kuva mu kwezi kwa kane ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kugera mu kwezi kwa cyenda ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bolton nawe ubwe yavuze ko yakwitaba sena iramutse imutegetse kujya kuyiha ubuhamya ejo ikinyamakuru the new york times cyatangaje ko john bolton ari hafi gusohora igitabo cyemeza ko azi neza ko perezida trump yahagaritse imfashanyo ya gisirikare yari igenewe ukraine kugira ngo iki gihugu ukraine kibanze kimukorere anketi kuri joe biden wigeze kuba visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika iki ni kimwe abademokarate barega perezida trump ko ari ugukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite za politiki kuri bo perezida trump ashaka muri aya maperereza yo muri ukraine amakuru mabi yo guharabika joe biden kuko ari we umwe na kumwe muri uyu mwaka john bolton ni umwe mu bakozi bakuru ba leta abademokarate bavuga ko perezida trump yabujije gutanga ubuhamya mu maperereza y'umutwe w'abadepite yabyaye ikirego cyabo muri sena none nyuma y'inkuru ya new york times baravuga bati impamvu irasobanutse neza ni ukubera ko afite amakuru nyayo koko yakwerekana ko perezida trump ari umunyabyaha bongeye gusaba ko bolton ajya gutanga ubuhamya muri sena perezida trump we yatangaje kuri twitter ko ibyanditswe na new york times ari ibinyoma ati bolton arimo aragerageza kwamamaza igitabo cye gusa kugira ngo yigurishirize inshuti mwese mukundira ryo ijwi ry'amerika ibiganiro tubateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fasila yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federike nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloise bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda